tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze nshuti bakunzi mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize abanyagihugu b'abanyamurenge mirongo itanu na babiri bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barekuwe baradushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe na kamwe twigeze dusigarana uyu ni diodone muhoza umwe mu banyamurenge mirongo itanu na babiri bari banyurujwe mu ndwi heze n'abarwanyi ba mayimayi naho ku mugabane wa buraya mu bufaransa ejo kuwa mbere hitezwe urubanza rw'umuririmbyi w'umunyekongo kofi olomide yagirizwa guhohotera abatambyi biwe izi nkuru zose turazirambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu tuyahere kuyagezweho hirya no ku isaha ikinyamakuru financial times co muri amerika candika amakuru asesanguye ajanye n'ubutunzi gitangaza ko umugambi wa covax ujejwe gukwiragiza incanco za covid ya cumi n'icenda mu bihugu bitandukanye ata kinini uri kurashikako ico kinyamakuru cemeza ko muri uwo mugambi w'ishami rya onu gitahamagara abantu ku isi oms ibihugu bitunze bimaze kuharonkera incanco nyinshi gusumba ibikenye ikinyamakuru financial times bimwe mu vyemezo gitanga ni uko mu bihugu bikenye imiliyoni miliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu batararonka urucanco rwa mbere mu gihe mu biteye imbere abanyagihugu bavyipfuza baja baratanguye gucandagwa ku nshuro ya gatatu mu ntumbero yo kwongereza amahirwe yo kutandura korona ubusumbasumbane ico kinyamakuru co muri amerika kivuga ko bwibonekeza mu itangwa ry'incanco za covid ya cumi n'icenda bushobora kuzotuma ubwandu bw'uyo mugera bwiyongera bigenze uko ubutunzi bw'isi bukazosubira inyuma cane nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga kurundi rundi ruhande OMS nayo itangaza ko ibihugu mirongo umunani na bibiri arivyo bishobora kugera mu mpera z'uno mwaka bitarashikana umugambi w'iryo shirahamwe wo gucandaga ibice mirongo ine kw'ijana vy'abanyagihugu bavyo bitarenze mu kwa cumi na kabiri Tedros Ghebreyesus atwara OMS asigura ko vyinshi muri ivyo bihugu bibiterwa n'uburyo buke butavyemerera kuronka incanco zikwiye hagati aho kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara ca Baltimore kiri muri leta ya Maryland aha muri Amerika amerika itangaza ko abamaze kwandura virusi ya korona ku isi yose ari miliyoni amajana abiri na mirongo ine na zitatu n'ibihumbi amajana atatu mu gihe abo imaze guhitana ari miliyoni zitanu abamaze kwicandagisha ku isi yose nabo ni miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana indwi nenda biciye ku masonga mu kanya nk'itangura ejo kuwa mbere umuririmbyi kofi olomide akomoka muri kongo hazocigwa urubanza i versailles mu bufaransa ku vyaha vy'ihohotera rishingiye ku gitsina yagirizwa ko yakoreye bane mu bakobwa bamufasha gutamba indirimbo ziwe kofi olomide harahakana ivyo vyaha yagirizwa ko yakoze hagati yo mu bihumbi bibiri na kabiri no mu bihumbi bibiri na gatandatu mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda muribuka ko sentare y'intango y'i paris yari yamusabiye gufungwa imyaka ibiri mu gihe uruhande rwamurega rwo gwipfuza ko yopfungwa imyaka indwi mu bakobwa kofi olomide yagirizwa ko yafashe ku nguvu akanahohotera harimwo abari batarakwiza imyaka cumi n'umunani ico gihe itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha ino nkuru naryo rivuga ko uwuburanira kofi olomide yanse gutomora niba azokwitaba ubutungane canke atazobwitaba ubushize yihojeje ubutungane bw'umufaransa inshuro zibiri ari nako guca bumusohorera umutahe umuhagarika umwe mu bakobwa bemeza ko bahohotewe na kofi olomide avuga ko yabatwara mu mahoteli akabafata ku nguvu uwo mukobwa abandanya asigura ko hari n'igihe uwo muririmvyi yabakorera ivyamfura mbi bari muri studio mu bindi vyaha kofi olomide yagirizwa harimo ukuba abo bakobwa yabinjije mu bufaransa ku mpapuro z'amagendo si ubwa mbere kofi olomide w'imyaka mirongo itandatu n'itanu ahanganye n'ubutungane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ubutungane bwa kongo bwamukatiye igifungo c'amezi atatu bumwagiriza guhohotera umufasha gutunganya indirimbo ziwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho yirukanwa muri kenya inyuma yo gutera umugere umwe mu bakobwa bamufasha gutamba mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani zambia nayo imusohorera umutahe imwagiriza guhohotera umufotozi aya makuru yose abagezeho ku ijwi rya amerika mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura abanyagihugu mirongo itanu na babiri b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi bilozi bishamuke barekuwe abanyagihugu bafatiwe mu bitero mayimayi yagavye mu mihana yo mu bibogobogo aha ni muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri kongo inkuru tubaza mugenzi wacu vedaste ngabo ari mu gisagara ca baraka aba baturage biganjemo abana abagore abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za sosiyete sivile n'abashefu byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga ibihumbi bitatu diedone muhoza n'umwe muri abo batwawe ubunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga icyumweru bari mu maboko ya mayimayi baradushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe na kamwe twize dusigarana turagenda ngo dushyike ku kagu gusa neza nijoro dusanga hariho mayimayi nyinshi irenze ivanzemo abapfurero abiroze bishambuke n'ingabo za yakutumba ntaho no twahuriye nabo batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore baraduhagurutsa badukuramo abana bane umwana umwe witwa musirimu uwa makongo uwundi witwa gatutsi wa yosefu n'umuhungu w'umurundi n'umushi naho abo bantu naho babajaniye ntitwase kubabona sematungo sombo yahunze ukubiri n'abana be arashimira shefu wa lokalite ya kakuku etulo makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe ndanezerewe kuri uyu munsi umwana wanjye wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu bivumu tumenya amakuru kuko n'abagiye matekwa muri barya bari bagiye uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu bibogobogo naciye ahagoye tugenda duhura na ba mayi batunyaze ariko nanejejwe nuko nageze baraka nkabona umwana wanje namubonye namuramukije namwikoreyeho twaganiriye numva igishika nari mfite ku mutima kiritse kuva gihe sinari nkirya sinari nkiryama ngo sinzire umuvugizi wa mayimayi biloze bishambuke bwana na burizi aimable iwe avuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashikirije ingabo za kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize sosiyete sivile kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite abantu twari turinze ni mirongo ine na batandatu muri abo bantu mirongo ine na batandatu harimo abagore cumi na babiri hakabamo abagabo bane hakabamo abana b'abakobwa icumi na barindwi hakabamo n'abana b'abahungu icumi na batatu bose ni mirongo ine na batandatu ariko bavuga yuko abo bafite hariya ari mirongo itanu na babiri abandi bavuye hehe ni mirongo itanu na babiri ariko twe ku ruhande rwacu ni mirongo ine na tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba mayimayi biloze bishambuke mayimayi ya kutumba bagabye mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge yo mu bibogobogo batwika cumi n'itatu bica abantu barenga cumi na batanu naho barenga ibihumbi birindwi bavanwa mu byabo vedasi ngabo ku bwaragijwi rya amerika baraka wo mu ntara kivu y'epfo vedaste ngabo urakenuye ikibazo c'ibitero vya mayimayi uh, bibangamiye abanyamurenge muri congo turaza kukigarukako mu mpera zano makuru twandanirize mu gihugu c'u Burundi aho ibihuha ko urucanco rwa covid ya cumi n'icenda rufise ingaruka mbi ku magara y'abantu bitanguye kugira ingaruka kuwa gatanu w'ino ndwi bamwe mu banyeshure biga ku mashure abiri yo muri komine urugombo y'intara ya cibitoke barahunze inyuma yo kwikeka ko hari abaje kubatera urucanco rwa korona umunyeshuri umwe yarakomerekeye muri ako kajagari abandi baravunika inayirobi muri kenya ero jurika neza aduhe inkuru irambuye abanyeshuri birutse baratemesha kuri uyu wa gatanu mu gatondo nabo ku mashure nshingiro ya rugombo ya mbere n'iya gatatu ni muri komine rugombo intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi bataye abarimu babo mu masomero biruka baca mu madirisha abandi bagundanira mu miryango nk'uko abarezi bavyemerera ijwi rya amerika abanyeshuri bagenda nk'abahunga bamwe bavunitse haba n'akana k'agahungu kakomeretse cyane kagonzwe n'imodokari igihe we na bagenzi be bagerageza kuja mu kibarabara bataraba imbere n'inyuma byose byatanguye mu ndwi heze aho abanyeshuri bo ku mashuri atandukanye bavuga ko bafite amakuru ko inshansho za covid cumi n'icyenda zigiye gutangura gutangwa ku gahato mu mashure kandi ko zifite ingaruka mbi ku magara y'abazihabwa zimwe mu ngaruka abatanga ibihuha mu mashuri bashyira imbere ni ukugumbaha ku baterwa inshanco kugabanya inkomezi ku gitsina c'umugabo yarangura amabanga y'abubatse hamwe n'ibindi hari n'ababwiye abo barerwa ko abahabwa inkingo baca bapfa haheze iminsi mikeya ibi twavyiganiwe n'abavyeyi babiganiriwe n'abana babo kuri uyu wa gatanu vyagiye kunyurwa n'umukenyezi yinjiye kuri rimwe muri ayo mashuri atari kure na kure afise umwitandiro wera mu mutwe hamwe n'imodokari yaje batari bamenyereye kubona maze bibaza ko inshanco zibashwaye niko gushobaraduka barahitanana amasomero asigara yera nk'uko twavyiganiwe n'abarezi jeremy sibomana umuyobozi w'indero muri komine rugombo yibaza ko ibihuha hanini abana bavyumvira mu miryango iwabo aho nizigiyimana na jacqueline mukeshimana n'abavyeyi barereye kuri ayo mashure basaba abajejwe indero ku bigo bitandukanye gutuma ku manama y'abavyeyi amazi atararenga inkombe twe dutangazwa no kubona abana bazindukira kuja ku ishuri hama munyuma ukabona umwana aje yiruka akubwira ngo yabonye abazungu ngo yabonye ngo abantu baje gutera incansho ivyo rero nk'ubu jewe no musi umwana yari yaramukiye aja kw'ishuri ishuri nyene mu gatondo ubu niho mbonye aza yirukanga twasaba abarezi dusangiye kurera ko botunganya inama y'abavyeyi kugira ngo ayo makuru maba abana bafise tugerageze umwe wese yegera umwana turabe ko vyoba bava mu mitwe amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarito bashira mu biro nk'abarezi dutumiza inama bakatubwira neza uko bimeze hama n'ivyo bikarito biriyo bagasohora bakereka abana ivyo ari vyo bakabereka ko atari vyo bakatubwira uko bipanze natwe tukagenda kuvyumvisha abana bacu sibomana arongoye indero muri komine rugombo yavyumvise nk'ejo twamaze gusaba abayobozi bose gutegura amanama bagakorana amanama n'abavyeyi kugira ngo babasabe kumenyesha abana babo ko ivyo bintu ari bihuha ari bihuha bitabaho kandi nibaza ko ivyo bitoba muri komine rugombo gusa muri zone naho nyene imwe zone ya rugombo vyerekana ko hari bihuha hariho abantu bariko baragumura abana cane cane ababwira ibintu bituma bagira ubwoba ntibashobore gukurikirana neza ishure mu burundi ibijanye n'incansho z'umugera wa korona ntibonwa kumwe kandi n'abategetsi ku nzego zo hejuru umushikanganje w'amagara y'abantu tade ndikumana yemeza ko leta itokwemera inkingo zigirira n'abanyagihugu aha yarahejeje kubonana n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu mu ndwi ziheze leta niyo ijejwe amagara y'abanyagihugu bose muri rusange atanu mwavuyemo inshansho rero zarakozwe hari izo mugenda mubona twebwe rero nta kintu kibi twazanira abenegihugu kandi turazi neza yuko uko iminsi igenda niko tubona tuti uru rucanco canke ruriya uru rufise ingaruka nziza nyinshi ingaruka mbi zuru nazo nizi kandi uko iminsi igenda niko habaye ingaruka barondera umuti ushobora gufasha uwo bateye urwo rucanco kugira ngo ntagire ingaruka mbi nyinshi n'ayahandi nta kintu kibi ushobora kuzanira abenegihugu ariko ku munsi wa mungu ushize umushikiranganji wa mbere yatangaje ko inkingo za covid cumi n'icyenda atari izo kwizera asigura ko n'abahinga bazikoze bataronse umwanya uhagije wo kwiga ku ngaruka zazo arenga iyo bunyoni yari muri komine mpinga kayove mu ntara ya rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'uburundi guha imfashanyo imiryango amajana atatu y'abantu nikora ikibazo urucanco rwa korona rwagize mu isi nzima rwaje gihutihuti abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi ushobora gutera ababivugira mu nkamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu muga murakwiye kumenya ukuri turazi ko urupfu n'imvane bijana ntihagire bazaba bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo ntitwamenye ibyo ari byo ibyo ni uko byifashe ikindi twavuga ko ubwo rucanco ni uko abicanagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera ni nayo mpamvu rero tugira tuti ntitwofata ubwo buhinga twumva tudatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushire imbere y'umugambi wa leta twabonye igifitiye akamaro abantu ba mbere batanguye kuronswa inshanco ku munsi wa mbere w'indwi mu burundi ariko nta mutegetsi n'umwe yuguruye ibikorwa vy'iryosekeza vyatanguranye n'inshanco ibihumbi amajana atanu zatanzwe n'igihugu c'ubushinwa kugeza ubu ibihugu vya eritrea ku mugabane wa afurika na korea ya ruguru ku aziya nivyo vyonyene bitaremera inshanco zikinga umugera wa covid cumi n'icenda nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi oms kw'isi yose hagiye haboneka abantu ku giti cyabo amadini cyangwa amashirahamwe apingiza injanjo bakanazivuga ko ibintu byinshi bitandukanye adafitiye ivyemezo eroje uri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda abakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato yo mu kiyaga ca kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe co kugara ibikorwa vy'uburovyi muri ico kiyaga abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko kucugara igihe kirekire bibatera ibibazo vy'ubukene ababishinzwe nabo bakavuga ko bugara ikiyaga mu ntumbero yo kongereza umwimbu ukivamwo inkuru tubaza umenyesha amakuru wacu Eric bagira ubusa
turi mu nkengero z'ikiyaga cya kivu mu karere ka karongi ahazwi nko ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha ni umurimo bakesha imibereho madamu odette umugeni kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika yemeza ko amaze imyaka makumyabiri acuruza isambaza akora muri koperative abakunda isambaza avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho aho byangejeje ni kure rwose binyigishiriza abana byaranyubakiye turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki
wabihagararaho nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nemye imbogamizi tugira iyo mudufungiye mudufungurira tugiye kurwaza bwaki uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baroba kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika ni uko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza nkaba ndya neza kubera isambaza nkaba nambara neza kubera isambaza umwana akaba yiga kubera isambaza ubwo icyo ntazirata ni igiki ngewe nabigiyemo nta kintu mfite ntagira inzu ariko ubu mfite inzu nari mfite abana batoya abana bajya mu ishuri ubungubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere ijwi rya amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira i karongi dutunzwe n'iki kiyaga ariko iyo mugifunze amezi abiri yose rwose bajya gufungura bamwe bararwaye bwaki abajura baragwiriye ubwo rero tubona amezi abiri mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko ko ubwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki ukwezi kumwe kuba guhagije nta muntu wari ugifite igitoki mu murima bari basigaye badusanga no mu mazu ku buriri bakakwiba uryamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye
iyo urebye gufunga njye mbona ntakemeranya nabo kuko gufunga njye mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke twafungura ukaba mwinshi ari nayo mpamvu tukubwira ko n'iyi saha dufite umusaruro uhagije uwo nawe uraterwa n'uko twahagaritse nyine amezi abiri tukaba twarongeye gufungura ubu ni bwana emmanuel ndagijimana umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere ukigera ahatunganyirizwa isambaza abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana
banasangira na nyoko kuko nta kintu nsangire na mabukwe zirumye cyane ziba zumuze kugira zizarurane
ndumva turyoshye mama wari uje guhase iyo uje guhaha no babanza kuguha abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya kivu zikorwa bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuko ku ruhande rwa kongo ho batajya bafunga bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira i kongo madamu beatrice mukamana amaze imyaka umunani acuruza isambaza avuga ko abarihira abana bana amafaranga mu mashuri yisumbuye leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga kongo itakunda gufunga ikiyaga hakaba hakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku bisanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro ni uko ikiyaga cyarinzwe mu kiganiro na bwana ndagije imana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u rwanda na kongo gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka buriya njye nabonye ibijyanye no gufunga kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya icyangwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dusa- dufata ingamba zo gucunga tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye nta mbogamizi rero njye mbona kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu ariko niba bakoresha ayabo mbona nta kibazo gihari bak- bakorana ko tugakora kugeza ubu akarere ka karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango mirongo itandatu na batandatu abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka karongi bakabwira ijwi rya amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kuboneka uri hagati ya toni ebyiri na toni eshatu zisambaza ku munsi nubwo biri uko ibikorwa bya ba rushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya kivu intumbero ni ukubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe eha bagira ubusa ijwi rya amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka bibogobogo kari muri teritwari ya fizi turi muri repubulika ya demokarasi ya kongo hamaze iminsi havugwa ibitero bibangamira abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge amakuru dukesha amenyesha amakuru ijwi rya amerika muri ako karere yerekana ko ivyo bitero bigabwa n'abarwanyi ba mayimayi ya kutumba bafatikanije na mayimayi ya biloze bishambuke abagabwa ko ivyo bitero bagiriza ingabo za leta kutabatabara kugeza ubu abantu barenga ibihumbi bitatu nibo bamaze gukurwa mu vyabo abandi baricwa mugenzi wacu edi rwema yaganiriye na bamwe mu bakomoka aho muri bibogobogo barimwo joseph mushengero na etienne mberabagabo bamubwira uko babayeho muri ino minsi mberabagabo mugiye gutangura kumva ubu yahungiye ibaraka ni umwe mu baturage batuye nyobogo mu karere ka yogobogo umuhana bita ku kabara Eh, ku itariki cumi na zitatu wari umunsi wa gatatu mu masaha ya sizeri cyangwa se saa kumi n'ebyiri zo mu gatondo ibitero biraza ibyo bitero byaturutse ahantu bita mu magunga iwacu mu karere twari duturanye neza n'abafurero n'ababembe ndetse n'abandi bitwa ba nyindu kandi nta na twigwane bihaba twese twasangiraga amasoko twasangiraga amakanisa twasangiraga amarobine y'amazi aho abantu bavomera ariko muri icyo gitondo ibitero bije icyadutangaje bwana edi ibitero byaciye mu mihana y'abafurero bica mu mihana y'ababembe baraza ngo bagere mu mihana yacu batangira kurasa abaturage bamwe bari babyutse batangira gutwika amazu dore leta yari kure muri sekiteri mutambara aho niho hari abasirikare bagera cumi n'umwe ibitero rero bigeze muri iyo sekiteri tanganyika nta muntu wabimiriye icyo twakoze twaratatse twarahamagaye frdc twagerageje kwiyambaza inzego z'umutekano abatuye baraka mu mujyi wa baraka ingabo zituye kwa mbogo ziduki- zidukikije ingabo zituye fizi nanone nazo zidukikije ingabo zituye kwa kuri mukela zidukikije ariko nta gisubizo na kimwe twabonye ibyo bitero biraza byari ibitero bya mayimayi biroze bishambuke mayimayi ya kutumba cyane cyane biganjijemo ingabo za redi tabara barimo bavuga ikirundi tubyumva ndetse ukumva harimo eh, n'ikinyarwanda nta showa twari dufite twari dufite gitabara twari dufite kireba twari dufite kivugira abaturage twese bamwe dutekereza guhungira baraka jewe ndi mu bantu bashyitse ku icumu dufite abamama amakabiri abama- b'abamama babyariye mu nzira amasasu ari hejuru yabo abandi aho ijana na batanu niho bafatiwe amateka barabajana n'ubu ntituzi iyo bagiye muri abo bajanye bajanyemo abakecuru b'imyaka mirongo itandatu abapapa b'imyaka mirongo irindwi abana batoya b'imyaka itatu wari uvuze ko hari abo batwawe abageze ibaraka bangana gute ubu bose niho bakiri abantu bagize baraka igikundi cya mbere twaje turi abantu ibihumbi bitatu na mirongo itanu n'umwe nanone tugeze baraka twahahuriye na- n'ibintu bitakora umuntu waremwe n'imana mu mujyi wa baraka ni umujyi urimo munisiko ni umujyi urimo ingabo za frdc etamajoro ya frdc eh, ni ahantu hari inzego z'umutekano meya w'umujyi arahari twinjiye muri ba- muri baraka edi abaturage baraduhagaritse mu mihanda abaturage baradutoteza baradukubita batunyaga uduhene twari twakijije dushoreye hari ihene nkeya twari dushoreye barazitwambura batwambura amahuzu batwambura amatelefone batwambura inkweto umuntu wari ufite urufaranga mu mufuko izuba riva leta ibirebera umuntu twirebera dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri desire nsabiyumva wiriwe neza ikibazo mfite ndabona mbanza guhoza ikiyeni hamwe n'abanyamurenge bose ijyambere bibaye iyo ikibazo rero mfite ijyambere none icyo byoba biva kuki kuko ikintu cyose hariya kibaho dufite imitwe
bwana joseph mushengero sabiyumva aribaza impamvu yaba ituma ubwoko bw'abanyamurenge bugabwaho ibi bitero mu kanya tuganira na mugenzi wanjye ukorera aho muri ako karere yavuze ko hari ibihuha cyangwa se ngo amakuru yari amaze iminsi avugwa ko muri ako gace ka bibogobogo hashobora kuba haraje insoresore cyangwa se abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abakoroneri makanika ibyo byo hari ukuri kubirimo ku mpamvu iyo iyo bakeka ko hoba hariho ingabo za makanika mu bibogobogo ibyo ni ibinyoma nta mpamvu n'imwe ishingiye kuri makanika yotuma y'uruguru biterwa n'amakanika mbere y'uko aza n'iyo ruguru yasanze hari intambara na mbere hahozeho intambara mu nantisi cyangwa se mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatandatu habaye intambara icyo gihe ndatekereza ko makanika yari atanyuzeho n'igisirikare na mbere yaho dusubiye inyuma cyane no kuvuga ngo mu magambo magufi twasanga n'igihe twebwe twari tutaravuka na ba makanika bataravuka nanone ubwoko bw'abanyamurenge bwashoboye intambara n'ayo moko n'ubu nyine icyo bitwaza none bavuga impamvu imwe ejo bakavuga iyindi none bakavuga iyindi kugeza kuri none baravuga ibindi tutazi ariko iyo mpamvu bose turiho nta basirikare bahabaye iyo bahaba ntibaba barafashe akarere mu munsi umwe ibibogobogo ni ahantu hanini ariko bashoboye kuhafata kwica abantu kunyaga ibintu no kujyana abantu iminyago n'ubu bagifite abagore n'abana n'abasore bato bose barabashoreye babajyana nk'abajyanye amatungo ku isoko urumva makanika we yokagize imbaraga nkeya abantu atunze bamaze babafata umunsi umwe ku isaha nkeya basutse bagahita bafata akarere kangana kuriya ka makanika wari uhari itangabo ry'iyo bari bera urakoze cyane bwana mbere abagabo nanone mugenzi wanjye yigeze kuvuga ko ako gace ka bibogobogo kafatwaga nka kamwe mu gace kadasanzwe kuko abaturage bari babanye neza iyi mitwe ibatera ese yaba ari imitwe y'aho muri bibogobogo cyangwa se ni imitwe ituruka ahandi urakoze bwana redi ariko nagira ngo mbanze nunganire mwene data mushengero ku kibazo avuye gusubiza mwene data uturutse i burundi ikibazo yabagize nta makanika wigeze agera mu karere ka bibogobogo kandi makanika ntiyumva impamvu yatuma batera bibogobogo reka nkubwire kuko ejo hari inka batwaye ziri hano baraka zari zituye hano baraka bazinyagira mu maso y'ubutegetsi muri zero metere na baze ya monisco monisco irabireba frdc ireba bazitwaye saa cyenda z'amanywa ubwo se aho ngaho bari baje gutera amakanika bari baje gushaka amakanika ibyo ni imyitwazo ni ibintu bitwaza abantu bave muri ibyo bahumuke icyo dusaba ni uko kominote interinasiyonari yatabara abanyamurenge naho ibindi bavugana ibintu ni amateyatere ikibazo wari ubajije bana edi imitwe itera biyogobogo hari imitwe ya mayimayi biroze bishambuke niyo yavuye ahantu bita inganji ni muri sekiteri ya nganji n'ahandi kure ariko mayimayi ya kutumbayo ntabwo yigeze ijya kure na biyogobogo yari hafi ya biyogobogo abo nibo bahoraga batwara inka umunsi ku wundi kandi abo ngabo nibo bavanze na regitabara babana na regitabara barakorana regitabara nibaha intwaro regitabara nibaha ikintu cyose ntabwo baba kure kabisa barazengurutse bibogobogo bari ahantu bita ku kagugu bari ahantu bita kirumbi bari ahantu bita mucambara igitangaje twese duturanye n'abapfurero n'ababembe muri teritwari imwe ariko umunyamurenge yemerewe kuva jogobogo akagera baraka ariko umunyamurenge ntiyemerewe kuva jogobogo ngo abe fizi kuri teritwari ubu jewe ntabwo ngera kuri teritwari yacu fizi ku cyicaro gikuru cya teritwari akabino bwa duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jewe diane ninahazwe fasile gebehu niwe yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha